Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingten DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akkam oolten kamisaa waxabajjii 25 bara 2020 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 18 bara 2012 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti. Shawaa kaabaa aanaa dagam keessatti torban kana keessa manni jiraattotaa humnoota mootummaatiin gubate jedhu jiraattonni godinaadhuma sana aanaa darraattis torban tokko dura nam tokko ajjeesamuu himatu maatiin aangawoonni mootummaa immoo humna nageenyaa nama ajjeesses ta'e mana gubuun qabnu kun shira shaneetii jedhan kasaatii tokkotti daabboo kuma saddeettama oomisha jedhame warshaan daabboo shaggar bakka muummichi ministeeraa Itoophiyaa argamanitti harra eebbifamee jira lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati Itoophiyaan Masriin bishaan laga Abbayyaa laalchisee yeroo adda addaatti marii geggeessuu kan itti fufan ta'eyyuu waliigaltee xumuraarra hin gahin jiru. Seenaa Dabreef haala ammatti jiramu irratti Saan Deegoo Steet Yuunivarsiitii keessatti Piroofeesara barnoota injineeringii ka ta'an Asfaaw Bayyanee ibsanuu kennan kutaa lammataa dhiyeessina akkasumas yaada aangawoonni Masrii yeroo ammaa miidiyaaf kennaa jiranis qabannee jirra. Maraafuu akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiwuseriin Tamsaasarraa Biraan Hayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitummoo Tigisti Gammeeti odoo har'aaf gara tujubeettan sin dabarsa.
Akka booltaan dhaggeeffatoota keenyaa kana dudubbisu antu jubee horaati. Jaarmiyaan Landan keessa maadheffate kan United Ethiopians for Peace and Reconciliation jedhamu danqaa Masriin uumte jiraatuyyuu tattaaffii mootummaan hojii hidha laga Abbayyaa xumuruuf gochaa jiru deeggaruuf duula gama viidiyoo kan guyyoota afurii geggeessuuf kan jiru ta'uu beeksisee jira. Duulli kun kan fuulleffate addunyaan kaayyoo Itoophiyaan hidha kanaaf hojiiwwan kan biroo hojjetaa jirtu hawaasa addunyaatti beeksisuuf jecha. barreessaan dhaaba kanaa raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti hojiin kun mootummaa Itoophiyaan mirkanuu argatee jira. Kaleessa Eertiraa naannoo Gaashbaarkaa waaltaa namoonni vaayirasii koronaan qabaman jedhamanii shakkaman keessa tursiifaman kan molqii jedhamu keessatti qorannaa vaayirasii koronaa geggeessameen namni tokko vaayirasichi keessatti argamuusaa ministeerri eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Namni vaayirasiin kun keessatti argame dhiyeenya Itoophiyaarraa deebi'uun isaa beekameera. Eertiraa keessaa hanga ammaatti namoonni dhibba tokkoof afurtamii afur vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen soddomii sagal ta'an dandammataniiru. Namoonni dhibba tokkoof shan immoo hospitaala keessatti wal'aansa fayyaa argataa jiran. Kuntuu kanaan jiru gurmuun olaanaan kan ittisa vaayirasii koronaaf hundaa'e kan Eertiraa warshaalee huccuu, gogaa, suuqiilee sibiilaaf mukaa akkasumas kan ba'ii daawwitiitti gurguran banuudhaan uggura sababaa koronaa vaayirasiin kaa'amee ture laaffisuu eegalee jira. Kan rakkoo maallaqaa Sudaan irratti fuulleffate konfiraansiin bilbilaan Berliin keessatti geggeeffamu har'a jalqabamuuf jira. Kan hanqinaaf rakkoolee kan akka weerara vaayirasii koronaan dararamaa jirtu Sudaan rakkoo ishee mudateef waaltaalee maallaqa sadarkaa addunyaa eeggataa jirti. Konfiraansiin arjoomtota gamtaa Awurooppaa, Jarmanii tokkummaa mootummootaaf Sudaan waliin geggeessan kanarratti biyyoota afurtamaa oltu hirmaata jedhamee eegama. Sudaan erga qabeenyaa boba'aa ishee irra hedduu gama Sudaan kibbaatti cite bara 2011 qabe rakkoo keessa jirti. Rakkoon maallaqaa haaraan ishee mudate immoo sababa liqaa dhaaba gargaarsa maallaqaa addunyaa irra jiru baasuu dadhabdeef jecha Yuunaayitid Isteetsi bara bulchiinsa Omaar Albashir toora shororkeessummaa irratti Sudaaniin tarreessitee turte kaasuun carraa deeggarsa sadarkaa addunyaa akka barbaadduuf daandii saaqeeraafi. Pireezidaantiin Senegaal Maakiil Saal erga nama koovid kudha sagaliin qabame waliin wal arganii booda of eeggannoof jecha qofaatti of baasanii jiru. Waajjira pireezidaantichaa biraa ibsi kaleessa bahe akka jedhutti saaliin qoratamanii vaayirasichi keessatti hin argaminuu malee akka doktoroonni gorsan guyyoota kudha shaniif qofaatti of baasuuf jiru. Gama biraan seera tumtoota Senegaal keessaa tokko kan ta'an vaayirasii koronaan qabamuu isaanii kan beeksisan yeeyaan diyaaloo vaayirasiin kun akka hin facaaneef uummati tarkaanfii kan akka walirraa hiiqinsa hawaasummaa fudhachuu qabaa jedhan. Hanga ammaatti Senegaal keessaa namoota kuma jahaaf dhibba tokkotu vaayirasii koronaan yoo qabaman namoonni sagaltamii sadii immoo du'aniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri vaayirasii koronaa gumii seenaa qabeessa kan dimokiraatotaa baatii hagayyaa keessa bifa viidiyoon akka geggeessan dirqisiisaa jira. Koreen gumii biyyoolessaa kan dimokiraatotaa murtii kana kaleessa ka beeksise yoo ta'u, jiloonni kutaalee biyyaa mana turanii akka hordofan magaalaan gumii kana qopheessitu Milwaakiin kallattiidhaan tamsaasa kana kan dabarsitu ta'uun beekamee jira. Itti gaafatamaan duula filannoo ittaanaa pirezidaantii duraanii kan Joo Baayidan Jeen Omley Diiloon akka jedhanitti Baayidan boonuudhaan kaadhimummaa paartii isaanii kan pirezidaantummaa Miliwaakii keessatti geggeessamu ni simatu. Koreen gumii dimokiraatotaa cicha paartiin isaanii qabu irra deebi'uudhaan gumiin geggeeffamu bifa fayyummaa uummataa eeguun ta'uu qaba jedhee jira. Dura ta'an koree kanaa Toom Peerez akka jedhanitti gorsa hayyoota eegumsa fayyaa dhaga'uudhaan karoora keenya irra deebi'uun sirreessinaa jedhan. faallaa pirezidaanti Tiraamp Joo Baayidaniif Dimookiraatonni fayyummaa uummata Ameerikaa eeguuf cichaan ni hojjenna jedhan. Perees gumii Dimookiraatotaa kan baatee adoolessaa keessa qabamee ture gara hagayya 17 hanga 20tti akka geggeessamuuf dabarsaniiru. Riippablikaanonni immoo gumii paartii isaanii hagayya 21 hanga 24tti Shaarlet Noorz Kaarolaayinaatti geggeessuuf jiru. Pireezidaanti Tiraamp kaadhimummaa paartii isaanii simachuuf Jaaksviil Filooriidaa keessatti hagayya 25 hanga 27tti sirna geggeessamu irratti argamuuf jiru. Uummanni Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii filachuuf sadaasa sadii sagalee kennuuf jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Dhageeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina shawaa kaabaa aanadarraa magaalaa gunda masqalitti torban tokko dura humnoonni nageegumsaa mootummaa nama tokko ajjeesan jechuudhaan himatan maatii keessa itti gaafatamaan poolisii magaalaa gunda masqal immoo dhimma ajjeechaa kanaa qoratamaa jira jedhu. Gama biraatiin godinaadhuma shawaa kaabaa aana dagam ganda alii dooroo jedhamuun beekamtu keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa mana jireenyaa qonnaan bulaa tokko guban jechuudhaan maatii keessaa himatanii jiru. itti gaafatamaan waajjira poolisii godinaa shawaa kaabaa koomaandar taarikuu dirbabaa garuu poolisii mana namaa gubus ta'e nama nagaa ajjeesuun qabnu kun shira shaneeti jedhanii jiru. Naakoor Malkaa Tawaan Borraa Gabaase.
godina shawaa kaabaa aanadarraa magaalaa gunda masqalitti torban tokko dura humnootni naga eegumsaa mootummaa obboleessa koo urgeessaa ayyala jedhamu ajjeesanii jechuun maatii keessaa namni ifeeraa ayyalan jedhama jedhu akkas ibsa.
godinuma shawaa kaabaa salaalee jechuudha. Dagam magaalaa alidoorootti kan inni dhalatee guddate mana hidhaatti darara guddaan irra ga'ee nama guddate. Yeroo kanas paaspoortuma uummata Oromoo gaggeessaa ture keessatti hirmaatte jedhanii kan isaan qabaa turanii amma sirga sirni darbe sirni ammaa sirnaan dhufe erga irra deetti deebiidha. Mana hojii dhuunfaasaati qabanii butanii mana hidhaatti darbataa mana hidhaatti makaraarsaa aanaa qabee amma godinatti hidhamaa ture irra darbee tollaa'etti jasa hidhamee asdii amma irra deebi'anii mana hidhaatti darbatan qaban tollaa'een booda marsaa lama darbanii kanarra midhaan kun kan inni qabu ijoollee lama xixiqqaa waggaa shanii gadi qaba ijoollee lamaanuyyuu ijoollee koo olan lubbuudhaan jiraadhee guddifadhe naa hojii jechuudhaan hojii humnaa hojjechuuf bakka sanaaf ijjasanii ka'ee deeme magaalaa isaa irraa iska'ee sokkee aanaa darraa bakka jedhamu magaalaa gundamas kalatti hojii humnaa hojii eegale aanaa darraatti itti argatanii guyyaa kana maqaa isaatti waamanii otoo inni mana hojii sanii bahee mana bunaa taa'ee jiru guyyaa sadii ji'a kudhan bara kuma lamaaf kudha lama akka lakkoofsa warra Itoophiyaa kanatti sa'aatii saddeetitti humni poolisii humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamu kun qabanii deemanii mana adabaa akka nama galchuutti fuudhatanii sokkanitti gaafa guyyaa afurii du'aa isaa turuufatti argame. Ajjeefamee gatame hoftanatti isa kafananii sana booda akka mucaan sun infoormeeshinii isaa maatii bira hin geenye waraqaa eenyummaa mucichaa harkaa fudhatanii mobaayilii mucichaa fudhatanii daataa mucaan sun kan hundumaa waan harkaa fudhatanitti kan kun akka eeruun arganne uummanni akka eeruun arganne akka kanatti infoormeeshinii isaa balleessanii dhageenyatti immoo eeruu uummataati hin dhufne ofisaalatti nutti agarsiisan uffata bakka itti kafanametti nutti agarsiisanii iddoo awwaala isaa nutti agarsiisaa jennaan manni qopheessaa magaalichaa iddoo kanatti awwaalni hin jedhanii namoonni eeruu nu kennanii walumaan kaanee mana amantaa musliimaa magaala guddaa bakkalatti argaa nutti akka awwaalamee nutti agarsiisan jennaan achitti booda keenya boonye.
humnootni addaa oromiyaa obboleessa isaa urgeessaa ayyala magaalaa gunda masqal keessatti ajjeesuu isaaniitiif ragaa qabaachuuf dhabuu isaa ilaalchisee yeroo deebii kennu akkas jedhee jira ifeeraan.
poolisiin ka'amma nama gaafa qabe mana arabaatti nama gaafa kaa'aa akkuma akka seera biyya kanaatti kanuma raawwatamuu qaba. Kana adabaa galaatti beenna garuu inni qabame saasatti qabame halkan ba'ee gaafame du'a isaa turan argina. Mootummaan kun nageenya biyya kanaa kabachiisuuf seera biyya kanaa kabachiisuuf seera cabsuun qabu namni tokko yakka hojjetee jennaan seeratti dhiyaatu qaba. Ani bilaashi addaa qabaachuun danda'a. Noormaali isaan deeggaruu fiisuu danda'an akka nama dhuunfatti jechuudha. Garuu sababa kanaaf ani dararamuun qabu ani ajjeefamuu qabu ani ari'atamuu qabu.
itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa gunda masqal koomaandar geetaachoo dhimma kana irratti gaafatamanii yeroo deebii kennanitti ajjechaa jedhamee wajjin wal qabatee dhimmisaa qorannoorra waan jiruuf deebii kennuudhaaf eeyyamamoo akka hin taane kan isaan dubbatan gama biraatiin godinuma shawaa kaabaa aanaa dagam ganda alii dooroo jedhamuun beekamu keessatti humnootni nagee eegumsaa mootummaa dilbata darbe mana qonnaan bulaa maanguddoo umuriin isaanii waggaa torbaatamaa ta'ee guban jechuun maatii keessaa ilma isaaniiti kan jedhu gadaasiyyuum akkasitti dubbata.
keessantuu bosona jiraa isa fidaa'edha. Ilmi keenya kun immoo eessa iyyuu akka jiru maal iyyuu akka jiru hin beeknu dha. Akkuma nama kaanii barsiifannee barnoota ergannee achirraan gara hin deebi dhabna. Daarekshinii inni jiru waan hin beekne bakka inni tokko yoo nuuf faayina isaa dhalaare. Ganama isaa kudha lama ture baazariin koo loowwan gadi yaase. Marga waan gaafa nyaachisu ta'an ummi gadi ba'aa jiranii gadi maatii gadi baasanii san booda manatti bakka manatti qabsiisan lakkii maal utuu. Kee isaan keessa iyyuu immoo sabboon sun jiru lakkii jarri kun homaa beekan utuu malee namni kun itti qabsiisanii dhuganii deemu. Lakkoofsa naannoo soddoma hin ta'u. Akka namni tokko mirmatee irraa dhaamsine bira dhaabbatanii amma inni gubatee dhumutti meeshaaleen keessa jiru illee akka gubatanii amma dhumanitti bira dhaabbatanii amma inni gubatee dhumutti lubbuu mallee baafanna jedhanii keessaa fiigaa tura. Amma kenni jiru Manni kan gubataa jiru humnoota nageegumsaa mootummaa qofaan osoo hin taane shiftoota naannoo sanatti socho'anii ni jedha. Dargaggoon sababaa yaaddoo nageenyaan qabuuf maqaa koo himuu jechuun dubbatu tokko.
Waa'ee lubbubaattota sanii odeeffannoo namni kenne warri lubbubaattotaa kun halkan halkan deebi'anii irra deebi'anii qonnaan bulaa qaama hidhataa ganda hidhataa ta'ee ta'uun qaama nageenya wajjin sochii akkasii gujullee fa'aa ta'ee jechuun nageenya kabachiisu warra mootummaa wajjin imalu namoota san barbaadee meeshaa irraa fuudhee maatii isaanii fa'aa gidirsaa jiru. Guyyaa immoo qaamni mootummaa warra shiftoota sanii warra hin qallabdan jedhu immoo jara saniis akka dararraa jirudha odeeffannoon ani qabu. Ammaa hidhataa waraana bilisummaa oromoo hin jiru yaa odeeffannoo maayaa kan jabili hin taane jira malee shiftootuma yaa lubbuu baastotaadha.
Bulchaan bulchiinsa aanaa dagam obbo Geetuu Tafarii dhimma kana irratti gaafatamanii yommuu deebii kennan akkas jedhan.
Qulqulleessuudha qabna qulqulleessinee jirra. Qaamni nageenyaa kun yeroo gadi bobba'u mana nama gubuudhaaf gadi hin bobba'u. Poolisiin kan qaamaa baasate malee kan diinatii miti. Diina uummata irraa dhorkuu gadi bobba'a. Ammatti akka haala qabatamaa nageenyatiin hidhatee kan socho'u abbaabaa bishaanidha. Warra bosona keessa jiran jechuudha. Isaantu socho'a. Yeroo baay'ee nama lubbuu baasaa looni. Kanaaf caasaa qaama nageenyaa keenya wajjin kan wal qabatu miti.
Garuu namoonni yeroo maatii gaafannu kan nu jalaa gubee humna addaa Oromiyaatiif isaanii adda baasnee beeknaa jedhu.
Qaamni kunis qaamni kunis kan uffachaa jiru uffatuma qaama nageenyaa fakkaata. Qonnaan bulaan kun yeroo itti dhiyaatee gaafattu keessatti uffata akkanaas uffatanidha gaafa itti dhiyaatee ta'ii kana geettu kanarraa adda illee gaafa itti kaasu jira jechuudha. Kanaaf qaamni kunis yaa beekama qaama nageenyaa fakkaachuudhaan.
Maaliif gubu?
Uummataaf mootummaa walitti buusuudhaaf.
Isaan garuu kan jedhan waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatee miseensa maatii keessan keessaa nama deemeetu jira isa yoo fiddan malee jedhanii kanaan duras dursisaa turanii jedhu.
Namni kasallatti kanaan gadi bobba'een jiru kun ajanda ajanduma isaaniiti ajandaa ittiin hawaasa ittiin qabachuu barbaadan ajandaa ittiin uwwisa miidiyaa argachuu barbaadamu isinillee gadi buutanii raawwattanii qaamna kana dhugaadhuma dhugaa miti kan jedhu miidiyaan hawaasaa keessa seenee hawaasa hawaasa keessa illee mootummaa wajjin ta'uudhaan qulqulleessuun danda'ama jechuudha.
Qaama gubee kana maaliif naga eegsistootni yookaan poolisoonni qabuu hin dandeenye?
Qaamni kun yeroo baay'ee dhoskaalan socho'aa jira. Qaama hidhannoo hidhatee ta'e dhoskaalan socho'u uummata mootummaa qaama nageenyaa keenya fuuldura nama dhaabbachaa jiru miti. Baree qaamni nageenyaa barbaadatu jira.
Erga kan jalaa gubees qaama bosona jiru jettanii miseensota maatii isaanii immoo maaliif jalaa hiitan namoonni soddoma ta'an naannoo sanatti hidhamanii jiru jedhan.
Jedhani nama miidhameetu akkasitti jiru jiru.
Namni hidhamee hin jiru.
Namni hidhamee hin jiru yakka kanuma immoo hidhamuun isaa irratti boruuf hin oolu.
Itti gaafatamaan waajjira poolisii godina shawaa kaabaa koomaandar taarikuu dirbabaa poolisii mana namaa gubus ta'ee nama nagaa ajjeesu hin qabnu kun shira shaneetii jedhanii jiru.
Kun gochuma shira shaneen xaxu malee miseensa nageenya kabachiisu nageenya uummata kabachiisa malee humna nageenya kabachiistuu mana qotee bulaa gubuu arganees nageenyees hin beeknu humna akkasiis hin gaggeessinu garuu shaneen karaa bahuuf karaa galu yeroo dhabu shira kana xaxee uummataati nagaa eegsistuu mootummaa kana nagaa eegsistuu mootummaa miti baay'ee nagaa eegsistuu uummataati. Kanaaf kana walitti buusuudhaaf shira xaxamu malee gabaasa akkasitti hin jiru. Taksisii irratti abbaan barbaade inuma haasa'a yeroo wanti qabatamaa lafa jiru poolisii mana qotee bulaa gubu hin qabnus hin oomishinus mootummaanis hin oomishu nama akkasii.
Qaama nageenyaa keessan bakka sanatti bobbaastanii wanti adda baafachuudhaaf yaaltan jiraas.
Maaliif gubate kan jedhamu kuni mana citaa gubate jedhama kanaaf immoo akka qulqulleessan gareen ijaaramee akka qoratu godhamaa jira. Qulqullaa'aa jira gareen ijaarameera.
Kan biraani torbanuma darbe keessaa namni. namni tokko lubbuun isaa darbuudha kan himamee jiru dargaggeessa urgeessaa yelaa jedhamu qaama hidhatee socho'uu deeggera jedhamuudhaan jedhaniiti kan isaan maatii keessaa kaasanii bakka darraa jedhamutti hidhamee erga ture booda achii baafamee ajjeefamee jedhu.
Gabaasa akkasii hin qabu gabaasa akkasii hin qabu darraa kanatti namni miidhaadhaanis maaliinis walajjiisa yeroo baay'ee shiftaan naannoo sana hedduun hin baay'ata sana tasgabbeessuudha wanti itti deemamaa jiru jira amma kan shiftaan ajjeesas qaama nageenyaatti ajjeese jechuu qabeera kun gocha shaneeti tarkaanfiinis hin fudhatama gara fuulduraattis boruttis hin fudhatama tarkaanfiin shanee irratti hawaasa keessa galamee hojjetamaa jira kan sobee maqaa balleessus adda bahee hojjetamaa jira fakkeenyaaf ana dabra libaanoositti poolisiitu nama ajjeese jedhanii yeroo darbe miidiyaan afarsamaa ture yeroo qulqullaa'u namni sun maaliin akka ta'e akkamitti akka ta'e dhukkubsatee moo maal kan jedhu naannoo sana humni waraanaa humni addaa kan hin jirre poolisiinis kan hin jirre ta'uusa dhandhee qaamaan dhandhees maatii irraa qulqulleessine saba ta'uusas miidiyaadhaan akka maatii namni jalaa du'ee sun akka inni yaada laatu gooneera kanaa olitti mootti deemamaa jira.
Komii mootummaan qaama abbaa'oo shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa oromoof hin jedhan irraa adda baafachuudhaaf yaaliin ajajoota isaanii argachuudhaaf taasifne ammaaf hin milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Komiiwwan akkasii gama kaaba Oromiyaatti kan barataman ta'uudhaa baatanis Oromiyaa Lixaa fi Oromiyaa Kibba Lixaa keessatti qaamota hidhatanii socho'an waraana bilisummaa Oromoof hin jedhamnii fi mootummaan abbaa'oo shanee jedhee waamuu fi humnoota nageenya eegumsaa mootummaa jidduutti wal dhabdee waggoottan lamaan darban keessatti mudataa tureen jiruuf jireenyi namoota naannicha keessa jiraatanii rakkoo hammaataadhaaf saaxilamuu gabaafamaa turee jira. Rakkoon mootummaaf riphee loltootaa akka furmaataa argatuuf tattaaffiiwwan garaagaraa taasifamaa turanis hanga ammaatti hin milkoofne humnoota nageenya eegumsaa mootummaarraan kan hafe qaamota hidhatanii socho'an kanneen biroo irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu yeroo garaagaraattis ibsa baasaa turee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya gara gabaasaatti taanutti ceena. Warshaan daabboo shaggar ka sa'aatii tokkotti daabboo kuma saddeettama oomisha jedhame har'a magaalaa Finfinneetti eebbifamee jira. Sirna eebba warshaa kanarratti kan argaman muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed warshaan kun akeektuu rakkoo midhaan nyaataa jalaattiin bahuti jedhanii jiru. Ittaana kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaas gama isaaniitiin hojiileen gaaffii dargaggootaaf haadholii deebisan magaalattii keessatti ciminaan hojjetamaa jiru jedhanii jiru. Tsaayi Daamxootuu Finfinneerraa gabaase.
Warshaan daabboo shaggar har'a eebbifameera. Warshaan daabboo kun hanqina dhiyeessii daabboo bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannawa ishee furuuf gumaacha guddaa taasisaa jedhame. Warshaan kun sa'a tokko keessatti daabboo kuma saddeettama kan oomishu yoo ta'u, guyyaatti daabboo miiliyoona lama ta'u oomishuudhaan gatii madaalawaa ta'een uummataaf dhiyeessaa jedhame. Sirna eebba warshaa kanarratti kan argaman muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad dubbii dubbataniin warshaan kun warshaa daabboo qofaa osoo hin taane kan ittiin boobii midhaan nyaataa biyyattii ittiin mirkaneessuuf daandii akeekidha jedhan.
አብዛኛውን ለምግብ ፍጆታ የሚውሉ ፍላጎቶች ከውጭ እያስገባን irra jireessi isaanii wantoota nyaataaf oolan kan biyya alaatii galchinu kun ammoo lakkoobsa nama qabnu waliin rakkoo keessaa bahuun waan hin danda'amneef wantoota biyya alaatii galchinu keessaa tokko tokko keessumaa nyaata waliin kan wal qabatan biyya keessatti oomishuunii fi midhaan nyaataan of danda'uuf hojiin hojjetamaa jiru akka milkaa'uuf qonnaa qamadii jabeessuuf hojjetamaa jira. bara kanas jalqabeera bara kana hektaara kuma digdama misoomsuuf tokkoon tokko hektaaraa irraa oomisha fooyya'aa walitti qabuun akka danda'amu muuxannoo argannee jirra.
ምርት መሰብሰብ የሚያስችል ልምድ ቀስመናል።
Akka muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad jedhanitti oomishaalee daabboodhaaf galtee ta'an qamadii biyya alaatii galaa jiru biyya keessatti bal'inaan oomishuun rakkoo midhaan nyaataa keessaa bahuudhaaf hojiileen eegalaman jiru jechuun bara kanas lafa hektaara kuma digdama ta'u irratti qamadii oomishuudhaaf hojiin jalqabamuusaa ibsaniiru. Ti'aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaa gama isaaniitiin piroojeektonni gaaffilee dargaggootaa fi haadholii deebisan ciminaan hojjetamaa jiru magaalattii keessatti jedhan.
እውነቱን እንነጋገር ከተባለ አዲስ አበባ እንደተባለው ከእንጦጦ የተጀመረው የሸገርን ፕሮጀክት ማዕከል ያደረገው የወጣቶችን የእናቶችን dhugaa dubbannu yoo jedhame finfinneen akkuma jedhame inxooxxoo irraa kan eegalame piroojeektii shaggar giddugaleessa kan taasifate gaaffii dargaggootaaf haadholii finfinnee deebisu ijaaruudhaaf mul'ata qabannee daandii badhaadhinaatiin akka dhugoomsinu hin shakku.
እውን እንደሚሆን አልጠራጠርም።
Warshaan daabboo shaggar dhaabbata meedrook Itoophiyaa teeknooloojii giruup jedhamuun kan ijaarame ta'uu hojii gaggeessaan meedrook Itoophiyaa Dr. Abinnet Gabra Masqal ibsaniiru. Warshaan kun namoota daabboo raabsan dabalatee hojjettoota dhaabbii fi kan yeroo kuma sadii fi dhibba afurii ol ta'aniif carraa hojii akka uumes ibsameera. Konkolaattonni daabboo kana magaalaa Finfinnee fi magaalota naannawaa Finfinnee jiraniif raabsan dhibba afurii olis qophaa'aniiru jechuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalattii Injinar Taakkalee Uumaa ibsaniiru. Daabboon shaggar gatii madaalawaadhaan hawaasa bira akka ga'uufis gatii daabboo kanaan dura tureerra dachaan kan gadi bu'u ta'uunsaas ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
kadhagaa jirtanas waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromootti dhaggeeffatoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Itoophiyaa Masriin bishaan laga abbayyaa laalchisee yeroo adda addaatti marii geggeessuu kan itti fufan ta'eyyuu waliigaltee xumuraan ranga'iin jiru. saandeegoo steet yuunivarsiitii keessatti piroofeesar barnoota injinaringii kataan dooktar asfaa bayyanee waliigalteelee yeroo dheeraa dura tolfamaniif kadhiyeenya kana akkasumas waliigalteelee yeroo dheeraa dura tolfamaniif kadhiyeenya kana akkasumas falmii yeroo ammaa deemaa jiru irratti ibsa kennanii jiru yaallanneetu kaleessaa sobsiise kutaan lammataa kuno.
hidha laga abbayyaa guddina isaa akkasumas isa kan aswaan kan masrii wal bira qabaanaa ibsaa kamtu caala.
Bishaan inni aswaan kuufate haroon naasir jedhama. Inni guddaan biyya Ijibti keessa abbayyaa ittisanii haroo ijaaran suni naasir leek jedhama. Inni aswaan daamii irraa dhufee haroon ijaarame suni kiloomeetiri kiiyubdiidhaan dhibbaaf soddomaa oli dhibbaaf soddomii sadii soddomii afur takka takka immoo yoo bishaan abbayyaa baay'ee guutee dhaqu immoo amma dhibbaaf shantamaa yuun ta'a. Dhibbaaf soddoma sanarraa qabadhu. Inni kan renesaansi daam jennu kun amma torbaatamii afur. Gara walakkaa bishaan isa naasirii sanaati jechaadha bishaan inni qabatu. Bishaan kun gaafa kuufamu renesaansi daameen kun Itoophiyaa keessatti isa guddicha ta'a. Xaanaatiin si'a lama si'a sadii ta'a jechaadha. Xaanaan digdamii saddeet bishaansaa hin bal'ata malee gadi fageenya hin qabu. Egaa haroon Naasir Aswaan irraa suni leekxaanaatti si'a afur shan ta'a jechaadha.
Dachaa.
Ee. Baay'ee guddaadha. Aanaa dhumti kun gaafa reneesaansiin kun guutamu walakkaayyuun taatu jechaadha. Harka sadii keessaa akka harka tokko taati. Bishaanuma Itoophiyaa keessaa walitti qabdee ilaalte amma haroon gara biraan guddaadha kan jedhamu abbayyaa leeqa isaa arbaa minci gararraa jirudha.
Qabaataa.
Inni amma fakkeenyaaf kiloomeetiri kiiyuubdi bishaan inni qabateeru saddeet duwwa. Kanaafi giddibichi torbaatamii afurii kan abbayyaa kan naasir immoo dhibbaaf soddoma. Kanaafi warri gibsi bishaan baay'ee kuufatanii qabu jechaadha. Nuti bishaan kuufanne hin qabnu. Amma yoonaatti xaanaa sanayyuu suma waaqxilaateedha malee abbayyaan sunis suma waaqxilaateedha malee bishaan giddibiidhaan kuufame baay'ee xixiqqoodha. Isaanummoo humnaafi malee akka leeknaasir kan aswaan sana masnoodhaaf miti.
Isaan jal'isiidhaaf gargaaramu aswaaniin.
Giddibi akkasii gaafa jaartu waan lamarraa godhachuu dandeessa yoo deessaa sii mijaa'aa ta'e humna sirraa argachuu dandeessa masnoodhaafis ittiin dhimma ba'uu dandeessa. Inni kan Itoophiyaa kun iddeensaa masnoo kan makanaatti hin tolu. Humnumaa fidatti fakkaata humnumaa fida ijaarame.
Madda elektiriikii jechuu keessan. Egaa amma inni aswaaniin itti gargaaramanii isaaniin darbee waan deemu qabaa?
Darbee kan dhaqee mediteraan seenu baay'ee xiqqoodha. Maaliif baay'ee isaa achumatti hambifatu masnoo adda addaa ittiin godhaa jiraatanii amma immoo bishaan kana tokko takka dabarsaniyyuu gara warra Middle Eastitti bishaan gama gara Israa'elittis gurguruudhaaf fedhii qabu kan jedhu baay'ee dubbisna.
Gara Yuunaayitid Neeshiniitti waraqaa qorannoo waan akkasii waan dhiyeessitan qabdu?
Waggaa warshan dura Jenevaa deemee affeeramee achitti dhiyeesseera. Karaa lamaanuu namni karaa embaasii Itoophiyaa jechaadha. Karaa warra Gibxees achirra turanii kan dubbadhe dhaga'uudha. Yeroo sana kan ani jedhe keessaa tokko yeroon itti guutamu dafee murtaa'uu qaba kan rakkoo atakaaroo fiduu danda'u isadha jedheen waggaa torba dura kan akka yaadaatti dhiyeesse tokko anadha. Kanammoo kan inni irraa ka'ee fi sababa adda addaan qaba kanadan dhiyeesse ture. Yeroo sana waan guddaa ta'ee kan inni natti mul'ate ammas waan guddaa rakkoo fidaa kan jiru yeroodhuma guuttaa isaati.
Yaada araaraa kan ta'u maaltu ta'a jettanii yaaddu?
Araaraa kan ta'u waan akkuma duraan dhiyeesse waggaan torba hammina hin qabu. Waan inni waggaa torba jedhee fi aswaan mataansaa bishaan guddichi kan renesaansitti si'a lama ta'u waggaa afurii fi shan gidduutti guutan. Maroo kan jedhamu warri Sudaanis waggaa tokkotti kiloomeetirii kiiyubd kudha lamaaf walakkaa kutaniiti guutan. Kan renesaansiin kun waggaa torbatti parsantii kudha sadiidha irraa mura. Kana ilmaa danda'u Sudaanis warri Ijibtis jedheedhuman yaada kenne amma kan haasa'amuu qabu yoo bokkaan caame maaltu dhufaa isa jedhudha. Kanaaf yaadni koo rakkoon akkasii waaqarraa dhufaa namatu ajaja miti. Kanaaf biyyooleen hundi dhibee sana rakkoo achirraa waaqarraa dhufu sana wal qixxee hirmaachuu qabuun jedha. Bishaan abbayyaa fakkeenyaaf parsantiin kudha shanan qatte Sudaanis kan Ijibtis kan Itoophiyaas inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa dhabu inni kun ammasaa har'isu jedhanii waliigaluun barbaachisaadha kan waaqayyo fide Itoophiyaa duwwaa kophaashee waan fudhattuuf hin jiru yookiin rakkoon isaa hundimmoo Ijibtitti jaagajalaa jirtu yoo darbatame sirriin ta'u kun immoo dhufuu dhiisuu danda'a waggaa torba keessatti. Kana deebiin dhufuu yoo dhufe immoo akkas goona jedhanii haasa'uun barbaachisaadha. Dubbii waraanaa rukutanii saayikooloojii doorsisuu walitti fidan miti. Kuni waanuma temporariidha. Waggaa torba keessatti namni walitti haasa'ee karaa lamaanuu karaa sadanuu waliigaluun danda'ama jedheen.
Dooktar Asfaaw Bayyana Saandeegoo Steet Yuunivarsiitii irraa ibsa bal'aanuu kennaniif hedduu galateeffannaa. Waa'ee dhimma kanaa Masriin maal jechaa jirti? Waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaa hirmaachiseen gara jalqaba baatii kanaatti Itoophiyaa fi Masrii gidduutti mariin itti fufee jira. Dubbi himaan ministirii qabeenya bishaanii fi jallisii ka Masrii Mohaammed Alsabee akka jedhanitti marii gaggeeffame kanarratti waan haaraan ni argama jedhee hin eeguu jedhan. ibsa pireesii baasaniinis kun hundumtuu ka dhufe itoophiyaan yaada ishee irratti cichuu isheen akka ta'e walga'ii ministeerota qabeenya bishaanii ka biyyootii sadeen irratti mul'ateera jedhu aangawaan masrii kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan immoo marii marsaa ammaa kanaan hidhi abbayyaa yoom guutamu akka qabu kan ilaaleen fooyya'insi argame jira jedhu. garuu biyyoonni lameen hegeree hidha laga abbayyaa kan ilaaleen kana malees yoo caamni dhaqqabee bishaan kun attamitti guutamuu akka qabu akkasumas falmii uumame furuuf caasaa gargaaru lafa kaa'uu hin dandeenye aangawoonni masrii akka jedhanitti waliigalteen kamiyyuu tolfamu seerattiin bulmaataa qabaachuu qaba kunis yeroo caamni mudatu bishaan attamitti guutamuu akka qabu. lafa madda bishaanii laga abbayyaa kanarratti misooma gara fuulduraa gaggeeffamu irratti daangaa kaa'amu qabaa jettee jirti masriin masriin hanqina bishaanii kan kiubik meetira biliyoona 25 waan hin qabuuf jecha hidhi ijaarame kun sodaa dhaabbataadha jetteetti gama kaaniin baatii darbe ministiriin haajaalaa masrii saamee shukrii pireezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru kun nagaa fi nageenya kutaa sanaa irratti sodaa guddaa ta'uu malaa jedhan duraan ministiriin qabeenya bishaanii masrii ka turan mohaammed alam VOA akka ibsanitti.
Egypt is scared of uh, on, on the water security issue.
Masriin uummata ishee miliyoona dhibba tokko caaluuf bishaan gahaa argachuu danda'uu isheetu sodaatti uumee jira. kan biraa immoo warra Itiyoophiyaa kana hin amanan sababiinsaas dirqama irra jiru hin kabajan jedhaniiru. Alaam itti fufanis Itiyoophiyaan waliigaltee tokkorratuu hin ga'iin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriin fedhii uummata ishee kabachiisuuf jecha tarkaanfii haaloo fudhachuuf dirqamtii jedhaniiru. Gaazexaan Masrii Al-Ahraam marsadiitii ofii irratti har'a akka gabaasetti Sudaan xalayaa har'a gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaatti ergiteen. Itoophiyaan waliigaltee tokkorratuu hin ga'amin hidha laga abbayyaa bishaan guutuuf yaaduun akkaan yaaddessaa ta'uu ibsitee jirti. Kanaaf biyyoota sadeen jechuun Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan keessaa eenyuyyuu qophaasaa tarkaanfii akka hin fudhanne golli naga eegumsaa gochuu qaba jechuun gaafattee jirti. Dhaggeeffatoota keenyaa hidha laga abbayyaa falmii jiru laalchisee gaaffiif deebii dhiyeesse kanumaanan xumura an jaallanne gammadaati nagaatti.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooyirzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooyirzii 2,240 irratti meetir baandii 31 yookaan kiilooyirzii 2,285 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffatoota keenya nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.